Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetirbaandii kudha sagal kiiloo heerzii kuma kudha shaniif dhibba afuriif digdama irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'atii saddeetii haga sa'atii saddeetiif walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'atii saddeetii haga sa'atii sagaliitti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa qabu keessummeessaan keessan har'aa aan murataa sabaati sagantaa keenya keessatti qophii qabnu isin hubachiisna oduttaan sinee guutummaa sagantaa keenyaa akka qabatu gaaffiif deebii obbo lubee birruu waliin goone kutaa lammaffaa ta'a jalqabaa hanga dhumaatti nufaanu turaa isiniin jechaa gara oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin ceesifna.
irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra oduu waliin anayyaantuu bulchaati. sabboontotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo sababa tokko malee qabanii hidhuun itti fufeera. naannawaa magaalaa finfinnee dabalatee miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo badii tokko malee qabanii mana hidhaatti darbuun itti fufee akka jiru maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan guraan dhala 24 bara 2019 guyyaa irraa gara ganamaa keessa sabboonaa Oromoo Dr. Soolan Baqqalaa mana jireenyaa isaarraa hidhattoota mootummaa EPRDF'n qabamee mana hidhaa buufamee jira. Poolisoonni kora bittinneessaa Oromiyaa eda galgala waraana mootummaa EPRDF dabalatanii mana jireenyaa Dr. Soolan Baqqalaa itti marsanii buluu kan gabaasan maddeen keenya ganama kana Dr. Soolaniin qabanii fuudhanii akka deeman mirkaneessan. wayitaa araarri bu'aa jira jedhamutti sabboontonni Oromoo deeggartoonnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo kana dura hidhamanii turan ni hiikamu jedhamee eegamaa jiru kanatti duulli hidhaa bifa haaraan miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo irratti banamuun sirnicha nageenyaa fi araara buusuuf kutannoo dhabuu isaa argisiisa jechuun xiinxaltoonni ibsaa jiran. Oduu xumuraatiin. Abbummaa Oromoo magaalaa handhuura biyya isaa taate Finfinnee irratti qabu alagaan murteessuu fi familii akka itti hin qabne ibsame. Sabboontonnii fi qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnee dabalatee Oromiyaa godinoota garaagaraa irraa yaada barreeffamaa fi sagaleen sagalee bilisummaa Oromoof erganiin abbummaa magaalaa Finfinnee irratti ibsa guraan dhala 23 bara 2019 guyyaa kaleessaa paartiin bulchiinsa naannoo Amaaraa ADP yookaan amaaraa dimokiraatik paartiin baase kan mormanii fi dura dhaabbatan ta'uu beeksisan. Ibsi paartiin kun baase ta'ee jedhee dubbii dhalchuu abbummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu haaluu fi jeequmsa hin barbaachifne uumuuf malee mirga Finfinnee irratti qabu tokkollee seenaanis seeraanis hin qabu jedhanii jiran. Mootummaan federaalaa kan amma ODP'n durfamu Finfinnee irratti ejjennaa qabu oolee osoo hin bulin uummata Oromoof ibsuu akka qabus jabeessanii gaafatanii jiru. Egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qindeeffanne kanuma haga ammaatii qophiilee keenya afaan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii kudha sagal irratti isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya oduu isin dhageessisuudhaan eegale itti fufa. Amma gara gaaffiif deebii obbo Lubee Birruu waliin goone kutaa lammaffaatti isin dabarsina.
Egaa namoonni tokko tokko dubbatan kan duriin kaasinaa jedhu gaammoo kan dura odoo hin kaafne waa'ee har'aa haasa'uun waa'ee boruu immoo tilmaamuun yookaan fuuldratti kana ta'an hidhanii yaaduun baay'ee rakkisaa waan ta'eef dhugaa darbees immoo hubachuun jenereeshinii yookaan dhaloota amma jiru kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef inni guddaan kan har'aa sitti sinaffeerres jireenyi namaa yuunivarsiitiidha jedhama. jireenyi keessan uummata oromootiif waa hedduu hima biyya kana oromoon dhiiga isaatti kaffalee ijaaree dhugama tokkoon tokkichummaa turee dhugama tokkoon wal caalumsi hin turre jedhu wal jaalala ture gama biraatiin immoo akkuma isin amma jettan kana wanti godhamaa ture dhugaan ture torchariidha uummata oromootii fi isin nama tokko garuu wal fakkaataa zamana keessanii miti zamanuma kiyyaa'uu baranatti dhaladhe kaasee wanna ture hin beekna finfinnee kana keessumaa namni finfinnee kanaa fi naannootti dhalate hin galaaf wanni amma nu haasa'aa jirru kun tole. achirraa kaatanii tagbaarar seentanii pooliteeknikii bahardaaritti barattanii deebi'ee sun keessan gara maccaaf tuulamaa iddoo tokko dhagnaa jedhee isif fide. Eessatti iddoon kun finfinneedha moo?
Finfinneedhumaa suma gullallee kana. Awwaala Islaamaa fuula dura maccaa tuulamni kun kan jiru. Reefu dhaabbatu turaniiru lakki oggaa tokko darbaniiru kun jaatamii shanitti. jaatamii shanitti akka faranjiittan beekan. Na jaatamii shanitti hoggaanan Oromoonni jiru jedhu fuula isaa irratti nan argaa gammadaadha. Anis bakka tokko sin geecha hoggaa jedhu ana maccaatuu lama hoggaana geechuu ani waanuman biyya biraa jiru natti fakkaate baay'ina namaa Oromoo baay'ee afaan Oromoo haasa'u kafana gaarii uffatee afaan Oromoo haasa'u jeeneraalii ta'ee afaan Oromoo haasa'u gaafa sanaan arge sheekii ta'ee afaan Oromoo haasa'u warra akkasii akkasii kan hoggaan argu baay'een gammadee maaliif ani warra kootii fi ejjuma kootii fi hoggaan isa bira taa'uun iddiriinan naqa ana ergaa ani iddiriin kan jiru dhibba keessaa dhibba warra kiristaanatti namni waggaa walitti baay'atan kiristaanumaan arga kan oromoo kan waggaan naqu kiristaana islaama tokkollee nafne hunduu immoo afaan oromoo dubbataa kan waggaan laaluun dallaadhuma san keessatti duraan gammadee ol seenaan jedhanii manatti ol seenne. Hayilamaariyaam Gammadaa warra kootii wal beeka. Sanyii keenya sirriitti beeka. Dur dur bara Hayilamaariyaam Gammadaa faan shaggar jiran firoonni kootis warra shaggar jirantu ture. Naa jarreen kuni wal barbaadu turan Oromoonni hoggaasan bara Xaaliyaanii san waan tokko Oromoodhaaf dhaabuudhaaf Finfinnee kana keessatti Hayilamaariyaamtu kana godha. Wanni akkasii sun hin jiraa ture. Macaa tuulamaa kan yaada tokko kan irratti akka dabalamu godhe kan oggaa sanii sanii afaan oromootiin illee raadiyooniin jalqabamee ture yeroo gabaabattaaf malee oggaa xaaliyaanii sana suni hayilamaariyaam gammadaa dhagna keessa jira isa turoolii guddaa taphataa ture oggaa sanitti booda erga nugufni galee kan biraa hafee macaafa qulqulluun illee kan afaan oromoo barbaadamee akka dhoowwamu akka namatti hin himamne barbaachisaa miti jedhee seeran baase. Na seeran baase egaa bifa akkasiitiin kanan macaatuu lama oggaan argu akkuma fuula duran ta'a waan ijoollee ta'eef akkas fuula koo dura ta'a Hayilamaariyaam Gammadaa. mana keenya ejjummaa kan biraa guddaatu jira. Isa bira dhufaa yeroo baay'eedha. Fuulan na hubatti natti fakkaate kai gurbaa naan jedhe. Ka'ee deemee horii guurii naan jedhe. Egaa ijoolluma ergu ani ka'ee birrii lama lama kaffalama hoggaasan.
Miseensummaa.
Eh, kan miseensummaa torban torban torban lama lamatti birrii lama lama kaffalta dabtara isaanii natti kennu birriirraa fuudheen kiisii keessa godhadhee irratti farramee darbaa darbaa eh, amma hojjaadhuma koo ta'e ani hoggaan naqee ka'i gurbaa naan jedhe. Ah, eh, Achi keessatti egaa roolii waanuma horii guuraa kanaa eh, gammadaan ture macaatu lama keessatti hamma dubbiin babbadaa dhuftutti. Eh, Gaaf gaaf jechuma koo wajjin nan deema. Gaaf gaaf namni guutee namoota baay'eedhaan wal baree eh, isaan makiinaadhaan na fudhatu eh, nan dhufa ana duwwaa miti ijoolleen guruppii jirra warri wajjiniin kana keessa jirru. Egaa oduu akkas jirru baay'een turre macaatu lamni wannoodhaan wal bare maammoo mazammiriin. Maammoo mazammir ba- baay'ee sammuun isaa baay'ee dafee kan deeme namni baay'ee duubattafaadha inni akka itti yaadu. Dubbii Fataa fuulduratti.
Eh, dubbii waa'ee maqaa geeddaramuu kanaa hamman ani beekutti arraba isaatii oggaa ba'uun arge maqaa oromoo biyya oromoo geeddaruu kana Maal jedhamee yeroo sanatti wanni yaadattan jira?
Eh, maalii hagareeyooti jechaan eh, eh, walisoo walisoo giyooni hagareeyooti amboo eh, bishooftuun eh, eh, maalinni dabra zayiti adaamaan dabra biraan jarreen kun durmaanuu jiru.
Naazireen.
Ee, maqaa akkasii akkasii kana e- egaa akkasii aarsu ee, awtaantiin afaan amaaraallee sirriitti hin beekne oromoo kan ta'e shufeeriin oromoo kan ta'e makiinan markaatoo dhaabbatee tola bal naaziree tola bal naaziree tola bal adaamaa tola bal ee, walisoo tola bal ee, walisoon jedhu ee, giyoon jedha nutuu booda wanni godhe malee nya akkas jedhaa ture maammoo mazammir maal godhaa damooza qaburraa birrii baatee dhufa horii nutti kenna anatti birrii kudhan hoggaa kenne har'a birrii kurnan kana fixuun narra jira eenyu fan kenna Eh, awtaanti fan kenna birrii ta- Gargaaraa makiinaa konkolaataa warra yaa nama yaamu kan.
warra nama yaamu birrii takka hoggaan kenneefi sa'a lama sa- sadi bishooftu bishooftu jechaa oola namichi kun animmoo ach- yeroo sanatti ani achuma dhaabbadhee tan eega boruu inni bishooftu jechuu dide kan biraatiif han kenna kan biraa immoo bishooftu jedha kanaaf birrii tan hirraa turre nu na kan ijoolleen markaatootti eh, ho- hojjaa kana fudhatantu jira ijoollee bakka biraatti fudhatan ani laga haaraan ture maaliif manni kiyyas karaa san waan tureef achi kaatolik charchiitu jira achi istaadiyoom bira achi achiin kanuman jechaa oolaani kanuman itti himaa oola karaa waggaa deemnu amma nu warri assaayimentii kana fudhate karaa waggaa deemnu makiinaa keessatti namni waggaa eh, eh, agar yoo darsanaan waggaa lakkee akkas miti maqaan isaa dhuguma keeti dhuguma namuma itti mudhabaman malee waan mm, moora advaansii itti fakkaate waan guddinaa itti fakkaateeti agar yoo jechaan eh, kiristinaan nu ka'e maqaan keenya bitti keenya akka waan jedhamuutti saayikoloojii akka nama sammuu namaa keessatti uumu waggaa itti himte garuu namni ogumsanuu dhiisa oduu hin beekin waan baay'ee fudhatamee ture isa waggaa san kana irratti hojjetaa turre wanni guddaan akka akka ijoollee olii gadi fiffiigdutti amma haayiskuuliin jira waan baay'ees baree biyyanatti yuus kan ta'an ijoollee dargaggoota uumne turre macaatuu lamaaf na eh, namni eh, achitti jeneraal hungeetitti walitti qabamne mana jeneraal hungeeti jedhamu mana barumsaatti jira eh, achitti eh, walitti qabamne israa'el caalii namni jedhamu achi keechatti pireezidantii tamaariiti. Innis achumatti barataa.
Wungeetii.
Wongeetitti barataadha. Nu Bahardaaritti kan calqabne san baannee dhufne isaan achitti nu qopheechanii ijoollee biyya isaaniititti uummanni barnootaa cufamu biyyatti deebi'anii shagg- karaa shaggariin akka darban godhame eh, karaa shaggariin hoggaa dar- darban jeneraal Wongeet Addaaraash ni jira, nyaanni jira, ganaa amma inni barnootaa cufamee hamma torban tokkootti takka hamma ijoolleen deemtutti waxbeetiin hin banaadha wanni hundumtu kana kana nu qopheechanii achi jeneraal Wongeetitti walitti qabannaa turre. bara lamaaf bara sadaffaa macaatu lamatti walitti qabamuu qabne gurbaanis achi hin jiru Eh, nama biraatis nama akka isaatti yuunivarsiitiin kontiroolii godhu hin arganne no na kanaaf macaatu lamatti walitti walitti dhufuu qabne booda gaa macaatu lamni nu harkaa rukutama waggaa qabu dhaabni keenyas wajjumaan rukutame faayina.
Gaggootaa kun jechuudha.
kan dargaggootatis wajjumaan- wajju- wajjumaan rukutame amma gaafa eh, eh, jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aaf eh, Kabbadaa Buzunesh fa'aan koottaa hin haasofnaa jedhee nama itti erge nu gufne.
Haile Sillaasee.
Eh, yennaani annan yaadadhaa kabbada buzunashi asiif achi deddeemaa oodiyensii keechaa inni eenyu Gahii macaatu lama irratti.
Eh, inni eenyu ta'ee achi taa'ee kan nu waamu biyya keenya keessa taa'eetii asan jira koottaa nuun jedhaa akka miila dhungannuuf immoo hoo barbaadeen naa dhufuu hin naqnu isa bira manni gaa harki hin rukutama waan biraati waanuma bilisoomni nutti fakkaataa dafqi namarra yaa'a Eh, eh, jeneraal ka'ee dubbataa Eh, isin ani nan du'a gumaa koo baasaa'edha ijoollee oromoo gumaa baasuu baraa namni gumaa hin baasne namaa miti warri keenya kuma baay'ee fixa- eh, harkatti dhume miliyoona meeqa dhabne gumaa hin baafne amma maatitti amma gumaa baasuni ijoolli ka'a Eenyu jedha kana?
Taaddasaadha. Gumaa baasaa. Dhiigan nu harka jira. Nama nu fixee wajjin hin jiraanna. Hin nyaanna, hin dhugnaa. Hin shoomamnaa. Wajji sirbinaa. Isaaniif duunaa. Gumaa gumaa keenya hin baafnee. Gumaa baasuu dhabuun immoo hirmii nyaachuudha. Aadaa keenyatti waan gaarii miti. Kanaaf ijoolli gumaa baasaa'edha. Tokko tokko irra deemee gumaa baasii gurbaa, gumaa baasii gurbaa akkas jedhaa ture Taaddasaan. Koree Ilaalamuu Qixxeechaa nama jajjabeechaa eh, yeroo mataa duraatii fi wannoon dhufee eh, Eh, Maccaa Tuulamaa wallagga gadi geechuu rakkoon dhufe beektaa. Kanaafi warri qeelam dhufan mataa dura isaan dhufanii achi dhaabbata gurbaa gabaabaa tokko dargaggeechaa barsiisadha. Egaa kan asii dhuftan kan ebeluu dhufne asii dhufne asii dhufne asii dhufne na qeelam qeelam jennaan koreneel gammadee lafaa ka'ee koottu addeetoo koottu addeetoo koottu jedhee dhufee inni waan jiru hundumaa riippoortii achi jiru namni akka kaka'aa jiru jalqabee ammallee taanaan qeelan malee hin galle bakka hundumaa galanii achi galuun nurra jira gufuu kan ta'e immoo waldaa wallaggaati kanas jiru warraas jiru amma maal goonu jennaan Eh, Atsada wayzaroo Atsada eh, Habta Maariyaam atin beektu ta'a. Wayzaroo Atsada Habta Maariyaam obboleetti Darajaa Habta Maariyaami warruma eh, Bakareeti akaakayyoodha Bakaree natti fakkaata. Ishiin dhiisaa warra asii kanaa itti warra as jiran dhiisaa. ana kan qopheechuu jettee isheen biyya buutee jaarsolii biyyaa walitti guurtee waan maccaatu lama jedhe eh, ka'ee fundumaatti if- ibsitee namoonni gammadanii jarri nu haa dhufan jedhame. Bakka tokkotti illee maccaatu lamni oolee gala malee bulee hin beeku. Naqamtee guyyaa sadii bulan haasawuudhaaf waliigaluudhaaf nyaachuu fi dhuguudhaaf. Namni tokko tokko jara na hojjaadhaan nu baasu gada si'aa baasan adabadhuuf taa'e boruma wajjin hin gallaa jedhanii akkas ture egaa kan achitti ta'e suni waan guddaadha kan cabe beeta mangistii keessatti rakkoon dhufe. Warri wal fuudhe kun jiraati warri Oromoodha wal fuudhe kun na micoomtuunis dhirsi ishii saayilasillaaseedha. Maasxan taabta maariyaam ishiin dhirsi saayilasillaaseedha. Rakkoon tokko tokko dhufe egaa guddataa deeme Oromoon amma kan isa dhaabuu tokkollee hin jiru. Namni hundumtuu afaan Oromoo haasawuu qabe sodaachuun calqabame katamaa kana keessatti maccaatuu lama namni sadis amma afaan Oromoo malee naasofnu karaa soggaa deemnu ofirratti amanuu dhufee booda jara keenyaa dhaquu isaan deennaan qabuu jalqabanii namoonni baay'een qabamanii eh, jeneraal Taaddasaa Faan eh, hin wanni hin goone eh, lakki qophaa'uun nurra jira teenyee harkaan kennannu jedhamee dhugumaan qophaa'amee ture ofirratti lolanii qabamanis qabamuudhaan amma isteejii wannoo keessa seeneera Eh, nu warri ijoollee gaafa dhumiitii maccaatuu lama nama kuma baay'eetu walitti yaa'ee karaa kuma sadii yeroo sanitti shaggar keessatti nama baay'eedha. Dooministireeshinii goona ka- erga jeneraal Kabbadaafaan Dajjaazmach Kabbadaafaan qabaman Taaddasa Birruufaan qabaman Alamuufaan qabaman kanaaf sababa kanaafi eh, baaneeti salaama salfii goona jennee turre eh, eh, eh, Qanyaammas Bokonnon Wasanuu eh, karaarra ciisee warri makiina qabdanis narra oofaa isinis miila narra deemaa maleedha hin gootan jarri qophaa'ee isin fixuuf lubbuu takkallee hamma raamotittillee ilaalanii ana ajjeesati darbaa ijaan arguun barbaadu isin dhumtan jedhee ciisee kanarra akkam jettee dabartaa aadaa keenyas miti nuuf qoobne akkuma namni du'eetti boo'uu duwwadhaa saniin achi otobusii keessatti warri boonyuu sunis achi taa'ee bu'aa kunis achi taa'ee bu'aa wal bira teenyee saniin achi gaa mal- malli maalii kan jedhamu underground organization jalqabamuun gaafa sanii qabee ijoollee warri wal barree ana Addisuu Tolasaatii Kabbadaa Likkaasatii Baaroo Tumsaatii eh, wal agarree eh, egaa saniin achi wal arguun jalqabame mana Baaroo Tumsaatti.
Hayyee eh, kan eh, harka lafa jalaatiin erga haala kanaan eh, addi eh, waldaan maccaaf tuulamaa namoonni qabamanii waan adda addaa irra gahee harka lafa jalaatiin wal arguu itti seentanii as waan jiru kan deebinee kaafnu ta'a. Garuu bakkuma maccaaf tuulamaa sanattan isin deebisaati. Eh, waan beeku ani oromoon biraa warri yeroo sana eh, jiran manguddoonnoo beekan hin beeku malee dhaloonni amma waan amma isin kaaftan tokko waan beeku natti hin fakkaatu ani dhaga'ee hin beeku tarii dhaga'uu dhabuun kiyya anatu waan dubbifne ta'a yookaan immoo anatu hubannoo gahaa hin qabne ta'a yoo oromoonni biraa dhaga'an yookaan namoonni umrii kiyyaan jiran dhaga'an hin beeku yoo namoota akka keessanii fi yeroo sanatti hirmaatan warri beekan hin jiran jechuu hin danda'u. Kan na ajaa'ibe horii kennitanii isa eh, dhaabbata otobisii seentanii warra gargaartotaan isa duraan agariyoot jedhu eh, amboo walisoo isa eh, naaziriit jedhuun adaamaa jedhi jedhu isa dabrazayit jedhuun lakki dabrazayitii miti bishooftuu jedheettanii horii kennitanii yaamsaatu egaa kun ka ta'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1957 naannoo sana jedheen eh, 56 57 kana ta'a akka lakkoofsa Itoophiyaatti salphaa miti yeroo sanaatti bilisummaa Oromoo sin hundeefne waldaan macaatuu lamaas reefuma hundaa'ee jechuudha.
Isaan hundi beekan waan waan hojjetamaa jiru sana.
Eeyyee.
Maamoon numa duwwaa wajjiniin kan qulquba qabu. Kan horii kennitanii lakki kanaa miti dhugaan jiru kanaa maqaan oromoo akkasii jettanii kun waan eh, salphaatti ilaalamu miti ani akka rofii kiyya hubadhutti maaliif wanta amma yeroo dhiyoo kana dubbatamaa jirutu jira.
Eh, Ihaadig erga dhufee eh, wayyaaniin maqaa naazreet jedhu oromootiin qabachuudhaaf adaamaa jette oromootiin qabachuudhaaf eh, bishooftuu jette malee duruma dabrazayit jedhama duruma eh, naazireet jedhama jedhanii warra mormantu jira isin immoo oduu TPLF ihaadig biyya kana hin to'atiin bara haayila sillaasee bara dargiitu iyyuu miti kana gochaa turtan gurraa guddaadha nama lubbuun jirurraa kana dhaga'uun waan guddaadha kanumatti dabalee kaayyoo guddaan wacca- macaaf tuulamni egaa waa'een barnootaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ka'a baradhaa ka jedhu ka ittiin jeneraaluu nama isaan hoogganuun yookaan hiriyaa isaaniitiin wal dhabanuu eh, sababa kanaafi.
eh, kana cinaattu wanti biraa wanti hojjetamaa ture maaltu jira wanti naa walgahii irratti faatee jecha macaaftuu lama keessatti wanti dubbatamaa ture wanni yaadattan jira yeroo sanatti.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun kanaan hin xumuramne. Deebii gaaffii gaafatamee fi itti fufa gaaffiif deebii kanaa kutaa sadaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna.
bareeddi kan dura kan wal wallaalchisan sagantamii tokko kullallee wallaalchisan bareeddi kan dura kan wal wallaalchisan sagantamii tokko kullallee wallaalchisan waliirra fooyaani dhibimmaan bitatan utuu bilisummaa kabasi jawalan Kullee lafa seenaadha baay'eedha kasu yaadatu Oromoon sidhifaanfatu Kullee lafa seenaadha baay'eedha kasu yaadatu Oromoon sidhifaanfatu. Ilmaan Oromoodha kan waliif dheebotan kutaan hunda keessaa halkan guyyaa dhufan. Ilmaan Oromoodha kan waliif dheebotan kutaa mara keessaa halkan guyyaa dhufan.